only to the matter wey they go on between olori Bilonia and queen naomi Oh, hmm. yes o so, in case you never hear wetin the soap, uh, they say olori billionaire been they try carry um, prince tadini kawo yes o so, e send queen naomi driver say make he help and bring prince, prince tade somewhere make she for carry and from there make he tell them say then stop and for road jack prince tade make he make am be like say a kidnap or something like that o oh. so, make he no talk say na her He go pay the guy. Hmm di mata cast as di driver go expose di mata give im madam o queen naomi storm palace dey vex if you see her dey say her eye dey shine blood like she dey vex well well say she wan come arrest olori billionaire naika bsc come dey beg am say make e leave di mata make dem try sort am out amicably yes say make dem no dey disgrace themselves for police station e no go make sense make dem just drop di mata for house make dem handle am dey say queen naomi come calm down so kabiyesi and di elders come get some kind talking na dey come decide say the best option na say olori bibi go go swear yes olori bilonia go go swear for uh, ifa priest hand yes e go swear say take one oath like that. say e no go ever ever hurt prince tade or queen naomi say nothing go make am get any encounter with dem talk of to hurt dem e no go try am na be wetin dem say make e do and e agree o oh, e go swear the uh, e go e agree say e go swear the oath kábíyèsí kan dey wait make ifa priest come hmm. omo um, ifa priest sha never show up kábíyèsí kan change im mind o well wetin we hear o. welcome back again to my youtube channel my wonderful people hope say una dey alright if na the first time wey you dey join us for this area we say welcome na here now we dey drop all the hot gist about things wey dey sup for inside the palace of ife o as e dey sup na so we dey carry am come straight to una area make we come gist una say see wetin dey happen see how e take dey happen so no forget to subscribe to the channel turn on the bell notification so you get notified as soon as there's a new upload and to my old subscribers the odogbos in the house i no dey take this love una dey show this channel for granted at all at all i dey craze in fact even if i dey craze i no go fit still try am so i dey well una say thank you very much i appreciate you god bless you my people no be small something oo oh. i'm saying no be small matter dey sup so dey say kabiyesi bin don dey consider am say dis people na evil people if he do dis thing finish dis person fit still go back to im evil ways o oh. e fit go plan another thing because the oath wey dem say make e swear na say e no go even think about to hurt queen naomi talk of queen stade again the thought at all at all no go even enter im mind imagine uh, eh, olori billionaire doing that kind of oath e go affect am she go just kpai or she go just mad kabiyesi don consider am finish say e go continue to protect queen naomi nothing go happen to am but you see the oath if she swear am say she fit kpai make they just avoid this oath taking say e no go pursue am make e go swear this oath huh. they say kabiyesi come decide say make she go apologize to queen naomi yes say oh, make olori billionaire go apologize to queen naomi tell am say This kind of rubbish no go repeat itself again na the only way wey kabiyesi fit leave this matter. so na be the only option wey she get now wey go fit save her they say as they tell her this, one she say ah why say wetin she do say no be say she don kidnap the pikin already she no carry the boy na just attempt but she dey forget say um, kidnapping attempt also is a crime e don attempt am already you even try to bribe someone to do it for you so which means e don already commit offence she come dey ask dem say why dey go dey do her like this say dey know say queen naomi go dey feel herself if she come apologize to her say who be queen naomi wey go make am go dey apologize to queen naomi but she forget say who be queen naomi before she go carry im pikin yes before you dey try kidnap her pikin wetin make who no be anybody too you na be the person wey you wan kidnap him pikin na people don dey wonder dey say kabiyesi say na the option wey she get either she choose to go and apologize to queen naomi or at the end of the day if ifa priest go still come make she swear the uh, oath wey dem say make she swear because kabiyesi himself dey try easy the matter for am help her because kabiyesi know say if she swear this oath kolo go be her portion very soon or she go kpai because na big mistake oo oh. we know say she go still go back to dat evil way she go still try dis pipo no go fit breathe well if dem no try to harm queen naomi in as much as say queen naomi god dey alive and he dey fight for her dis pipo no dey get uh, eh, eh, better life unless say dem run make dem hurt queen naomi na the only thing wey dey give dem eh, um, life every day and kabiyesi realize that one trying to save her life na im make kabiyesi dey try do this one wey e dey do now but e be like say aunty no wan make dem save im life aunty say make dem live the life for her na me get am make i do as i take like with the life wey i get dey say she don talk say she no she go think am o because e dey her hard wetin dey her to go apologize to queen nomi you offend person no be apology na the person deserve in as much as say me sef i no even wan make she near queen nomi talk of apology no be the first one no be the second time all this their nonsense apology wey no dey um, waste time e go e dey go go back to their evil ways but the handling wey say kabiyesi talk say e go handle this matter why na here e end why be say kabiyesi talk tell queen nomi because when queen nomi bin wan come arrest am in as much as say we know say if dem arrest am e go still come back but queen nomi at least made her no effort but kabiyesi himself say make dem leave the matter e go handle am na the handling be this make she go apologize what if something have happened to King, um, prince tade nikawo what if she actually took prince tade wetin dey for the talk now how be say na just apology na dey go chop why be say e no dey do anything about the matter except say make she apologize to queen naomi after apology was next what if she return to her evil way and come and do the same thing again what if this time around she succeed for her evil plans if they find prince tadenikawa make they first hold olori mariam go that first one wey e come palace they come dey find am for three hours before they see the pikin where dem lock am for inside room mm. i fit tell you say na still olori mariam na dey involved for that matter because i no know wetin be this one she get pikin so she suppose know how e feels if you lose your child okay i no sure say she know how e feel because na she be the person wey her pikin dey sick the other time na im papa Siri, her husband dey call her come take care of your child o oh. come o oh. na she no gree go she no even dey pick her call so i no sure say she understand wetin e mean na im make e dey feel okay to go try to harm another person pikin just like that because i expect say na mother na no suppose know how to harm pikin you go dey feel say ah what if they do am to my own pikin so you no go fit try am but this particular one no they think the same way as ati They think the matter so now kabiyesi don't give am two options But she select o oh. whether she go select make uh, if her priest carry the distance. thing come she swear I be whether she go select to go apologize say wey know me Now only her a e day in hand yes Now only her get that option now no forget say all the story wey i dey carry come this area na alleged information wey i gather from internet space yes they are all rumors gathered from the internet i know they say the palace of ife i no even dey stay ile-ife na here i hear the story now say make i come gist una as e take dey sup for that area as according to wetin i hear o oh. no forget to drop your comment make i know wetin you think about the matter like our video and also please